iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika eh, ribandanya ibiganiro vyaryo eh, mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc ibiganiro vyo muri uyu mwanya kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo na aloise bigirimana
ubu muri uyu mwanya imbere ko dubandanya amakuru n'ibiganiro twabateguriye dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugira dutangurire ku burundi aho impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi cumi zahunze uburundi mu mpera zindwi irangiye mbere y'uko leta y'uburundi yugara imbibe ku munsi w'imana ku muhingamo imbere y'amatora yo ku munsi wa mbere kubwo abategetsi ba leta y'uburundi imbibe zizokugarwa mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani impunzi muri iki gihe zitegerezwa gukoresha ibibanza bidasanzwe vyo kujabukiramwo imbibe nk'amashamba kugira zive mu burundi ibiro vy'ishirahamwe ryitaho impunzi mu bi- HCR mu bihugu vya tanzania u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo vyatangaje ko ibitigiri vy'impunzi zashitse muri ivyo bihugu hagati mu ndwi irangiye vyiyongeye bikomeye mu mpera z'indwi irangiye ibitigiri vy'abashika vyariyongeye abarenga ibihumbi bitandatu barashitse mu gihugu ca tanzania mu gihe abarenga ibihumbi bitatu bashitse mu rwanda ku munsi wa mbere abarundi ijana na mirongo irindwi ibi- aba- abarundi amajana indwi na mirongo irindwi n'indwi gusa nibo bashitse mu rwanda mu gihe abarenga ibihumbi bibiri bashitse mu gihugu ca tanzania baciye mu ishamba impunzi zigira ku bihumbi ijana na mirongo ine na bine zimaze guhunga uburundi kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane mu gihe mu ntango igitigiri kinini c'impunzi zari zigizwe n'abapfasoni n'abana mu bihe vya vuba igitigiri eh, gitera ciyongera c'abagabo bahunga caribonekeje batangaza mu gutanga akarorero ko kunanirwa k'utwigoro two gutorera inyinshi ibibazo biri mu burundi muri iki gihe no kutagira umwizero wa kazoza nk'impamvu zituma bahunga hamwe n'ubwoba k'ubwicanyi n'uruhagarara bizokwiyongera mu kiringo c'amatora yatanguye ku munsi wa mbere n'amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomini azorangirana n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba kw'itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi mu gihugu ca liberia itorokanirizo ry'amakuru associated press rimenyesha ko hari ikiziga c'umunyaliberia w'imyaka cumi n'indwi basanze yishwe n'ikiza ca korera uyo akaba ari umuntu wa mbere abonetse inyuma yaho ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi ritangarije kw'igerekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ko ico kiza carangiye uwo muntu akaba yapfuye kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo Torbert Nyeswahe icegera c'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Liberia yamenyesheje kuri uyu wa kabiri ko abantu batotega ubwoba n'ivyo amenyesha ko ico kiza ca- ico kiziga cahambwe kandi ko abajejwe amagara y'abantu batanguye gutohoza abantu uwo muntu yoba yarabonanye nabo uyu muntu yafiriye mu ntara ya margibi kure cyane y'urubibe gine ihana na sierra leone ivyo bihugu uko ari bibiri bikaba ari vyo byasinzikajwe n'ico kiza kandi iyo ntara iri hafi y'ikibuga c'indege mpuzamakungu ku birometero mirongo itanu ugira ushike i monrovia nyeswahe yavuze ko abahinga bariko baragerageza gutohoza uwo yoba- ko yoba yanduye ico kiza mu gihe yari mu ngendo radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kumviriza amakuru twabateguriye igihugu c'ubugiriki gisinzikajwe n'amadeni cashikirije abatanga amadeni b'abanyamahanga imigambi mishasha ku munota wa nyuma uno munsi ku wa kabiri kugira ico gihugu ntikinanirwe kuriha amadeni yaco mu gihe abategetsi bajejwe iki bajejwe abo mu karere k'uburaya bavuga ko bihweza uwo mugambi w'igihugu c'ubugiriki mu nama yihutirwa kuri telefone abategetsi b'igihugu c'ubugiriki bashikirije iyo migambi mishasha eh, im- amasaha makeyi mbere y'uko ikiringo ntarengwako eh, co guhabwa ayandi madeni kirangira igihe c'isaha zitandatu zo mw'ijoro mu masaha yo mu bugiriki naho leta y'ico gihugu yaza yamenyesheje ko itariha ideni ry'umuriyaridi n'imiliyoni ibihumbi amajana umunani iheraniye ikigega mpuzamakungu fmi uno musi wa kabiri umutegetsi mukuru w'akarere gakoresha ifaranga rya euro yatangaje ko abashikiranganji bajejwe ikigega b'ibihugu cumi n'icenda bikoresha ifaranga rya euro baza kwihweza imigambi yashikirijwe n'igihugu c'ubugiriki mu nama iza kuba kuri telefone uno munsi ku wa kabiri ku muhingamo ukugene abo bashikiranganji baza kwishura ku vyashikirijwe n'igihugu c'ubugiriki ntibitomoye mu gihugu cy'ubufaransa umushikirizamanza w'umufaransa avuga ko igitero cyabaye kuri wa gatanu heze ku ihinguriro rya gaze riri mu ntara ya Lyon mu gihugu cy'ubufaransa yacegetse ku mugwi w'iterabwoba w'aba islamiste uwo mushikirizamanza François Molin yavuze kuri uyu wa kabiri ko umuntu yikekwa ko ari we yagabye icyo gitero yitwa yasini salihi kandi ko bigaragara ko ari igitero cy'iterabwoba mu gihe yacagaguye ibihimba umukoresha wiwe imbere y'uko agaba icyo gitero salihi yaciye afatwa inyuma y'aho agabiye icyo gitero akaba yaciye yikekwa ko iterabwoba inyuma y'icyo gitero cyo kuri uyu wa gatanu uheze perezida w'ubufaransa francois hollande yaciye afata ingingo zihambaye zo gucungera umutekano mu ntara ya rhone alpes abantu batanu bavuga ko bishwe abandi mirongo ibiri barakomereka ku mugwa mukuru w'igihugu cya afghanistan kabul no munsi wa kabiri igihe umwihebyi yari yateze bombe mu modoka yagira igitero ku modoka z'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan umuvugizi w'ishyirahamwe otan avuga ko abakozi bayo bose n'ibikoresho byayo bashoboye kuvanwa mu kibanza icyo gitero cyabereyemwo ku ibarabara rikuru rijana ku kibuga c'indege co ku mugwa mukuru wa afghanistan kabul umuvugizi w'abataliban zabihula mujahid avuga ko bagize icyo gitero ku modoka z'inteko zigaruriye afghanistan akaba yashaka kuvuga inteko z'ishyirahamwe otan muri afghanistan mubandanya gukurikirana amakuru twabateguriye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc umwanya w'amakuru yo mu karere urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora mu Burundi seni rumenyesha ko ibiharuro by'ifatakibanza byerekana ko umugambwe CNDD-FDD ari wo wabaye uwa mbere urunani amizero y'abarundi nagwo rugira kabiri mu matora yabaye kuri uyu wa mbere y'abajenama b'amakomine hamwe n'abashingamateka naho urunani amizero y'abarundi ruri mu batavuga rumwe na leta banse kuja mu matora umuvugizi wa seni prosper ntaho rwamiye avuga ko amajwi amizero y'abarundi yaronse adafatwa nk'imvagusa ngo kubera abari ku rutonde ku ntonde z'amatora muri urwo runani urwego seni rubafata nk'abigenga inkuru ya fidelite ishatse umugwiseni umenyesha ko n'ubu makomine amasesi abandanya igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora ariko ngo hisunzwe yari urumfata kibanza bamaze kuronka umuvugizi wa seni prosper ntaho gwamiye yatubwiye abari ku isonga muri ayo matora imigambwe bimaze kugaragara kwiri imbere ahantu bamaze gushikiriza ibyagiye barava ku matora mu biro vy'itora ni umugambwe sndfdd niwo bimaze kugaragara kuri imbere y'iyindi hama nabigenga amizero y'abarundi hanyuma hari abandi babangabanganye tutaramenya neza uza kuza imbere y'uwundi aha twavuga nk'umugambwe prona twavuga nk'umugambwe fnl n'ahandi baza baravuga umugambwe nyakuri munyuma akavuga n'urunani kopa ariko nk'uko wabimbagije ntibiramenyekana neza kuko ibiharuro turabyegeranya hisunzwe ivyo biharo mfatakibanza runani imiziro y'abarundi ruza ubugira kabiri mu gihe ruri imigambwe itavuga rumwe na leta yanse kuja mu matora ariko rero senivuga ko urwo runani atari umugambwe ahubwo ari urunani rw'abigenga we naco gituma rero amajwi y'urwo runani atari mfagusa nshaka ndakubwire yuko amizero y'abarundi atari umugambwe baje ku giti c'abigenga hanyuma ntibigeze batwandikira ko batazoja mu matora uwanditse handitse uwitwa gwasa agato yandika ko ari fnr yigenga uwo ntari mu higanwa ubundi ni Caroline Nditije yanditse avuga ko ari prona yigenge iyo prona ntari mu higanwa nta muntu yanditse atubwira ko ari umwigenga atari mu higanwa bisobanura ko nayo matwi mushimwe abandi bandi musanzwe tuyaha bene yo ni ukuvuga abigenga mizero y'abarundi abo nabo ni bandi n'abigenga barafise urutonde baduhaye none ntibaje barungitswe n'iyo migambwe ibiri yabaye prona
prona iserukirwa n'umupfasoni consilia fn nayo iserukirwa n'uwitwa jacques bigirimana uko niko amategeko abivuga ni ukuvuga yuko rero abo bari kuri izo ntonde mwe mubafata nk'abigenga mutavuga ko bari inyuma ya gwasi canke yanditije abigenga kuko niko vyanditse ukuntu bazanyama intonde zabo bitwa abigenga mizero y'abarundi kabuse n'isinorenzaho ku bijyanye na frodebu nyakuri usanzwe ari umugambwe wemewe n'amategeko ukaba nawo nyene wari mu migambwe y'abanse kuja mu matora mu gihe uwo mugambwe aronse amajwi muri ayo matora prosper ntagwamiye naho nyene yagize ico yivugako frodebu nyakuri nivyo baratwandikiye ariko banditse bari muri ico muri urwo rwandiko rw'ikivunga ni ukuvuga n'urwandiko rufise amahinyu mu nyandiko no mu birimo nimba yumva atagomba kuzoja mu matora aratwandikira ku giti ciwe tuzovyiga ariko gushika ubu ntarabigira yanditse urwandiko ruri kumwe n'ivyo bindi ndakubwiye birimo ayo makosa urumva n'ubwo rwandiko rwiwe ruca rugwa muri ivyo nyene naho biruko agatongwasa asanzwe arongoye unanamizero y'abarundi avuga ko ivyo seniriko irakora abifata nk'amanyanga akabivuga yisunze ukwivuguruza kwa seni kumaze imisi kwibonekeza uvuga indimi zibiri ku munsi wa mungu urongoye uwo mugwi yavuze yuko amizero y'abarundi atari mu matora kuzo yahijwi azoba ritaye rizoba rimfa gusa ejo arahindura imvugo ngo barimo nkungu nta kete ngo bamwandikiye bitwa amizero kaba amizero agizwe nande agizwe n'abantu ndazi ko mu rwandiko yabonye yandikiwe n'abavuga ati ayo matora muri ko muratunganya muri ku- kano kagene siyo ndazi yuko abarongoye amizero turimo ntafate rero ngo agire ivyitwazo kugira ngo barondere abotuma ivyo ayo manyanga bateguye agira agaciro imbere y'abarundi n'imbere y'amakungu haro twumve yuko rero ayo majwi bariko baratangaza ni yayo yandi nyene y'ugu- yo gupfa gushirako nk'ako mbe babigira ni ukuvuga ni amajwi bateguye imbere y'igihe niyo bariko baragerageza rero kuvuga ngo vyagenzuka tukivuga ibijyanye n'ibiharo mfatakibanza mwomenya ko abitavye amatora nk'uko seni ibivuga baba baba ijana ku ijana mu gihugu hagati nayo ngo ibujumbura naho ibonaho igitigiri kidashimishije mu mugwi seni bavuga ko nibamara guteranya ibyavuye mu makomine ya muha mukaza ntahangwa bazoheza bakaronka ibitigiri bishimishije ngo kuko amakomine yitavye amatora azoheza yuzuze igihengeri c'amakomine atayitavye nayo ku bijanye n'ibiharuro ntabanduka mu mugwi seni prosper ntawugwamiye muvugizi w'ubwo rwego avuga yuko bizoboneka hagati y'imisi ibiri canke itatu ibujumbura mu burundi fidelite yishatse kubw'ijwi rya amerika tukivuga ku matora yo kuri uyu wa mbere uheze mugenzi wacu Etienne karekezi yavuganye na buramatari w'intara ya muyinga arine manira manira barusha ku kugene amatora yagenze mu ntara yiwe atangura avuga ku makuru avuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wahiganywe wonyene
muganga se ndedefidede si wowe wiyamamaje wonyene kuko jewe ntuno kugira ngaho imuyinga imigambwe yiyamamaje abo tubona batu- batora bariko bararaba ati aba bafise amajwi aya n'aya n'aya ntabwo ari sendedefidede yonyene aha twovuga nk'uwi- nk'uwitwara mizero y'abarundi hariho iprona hariho fodebu nyakuri hariho msp eh, hariho kopa hariho ipd urumva ko tutovuga za iprona urumva ko tutavuga ngo sendedefidede niyo yiyamamaje yonyene kuko iyi migambwe yose mu majwi bariko baraharura irafisemwo ibiharuro vyayo umuntu ntawovuga ngo isindefded nyine ngo yi- ngo yiyamamaje none se buramatari aline mwareba aya matora n'ayabaye muri bibiri na cumi ubu ab- ibitangazamakuru amaradiyo yigenga yose mu burundi nta n'imwe ikora indorerezi mpuzamahanga n'izo mu gihugu za kosome n'andi mashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu ntiyakurikiye amatora aya matora muyaha agaciro kangana iki jewe aga- aya matanga agaciro gakwiye kuko eh, urabona iyo heza kuba ari umugambwe isindefded yogiye mu matora niho twari kuvuga ati ni amatora atagenze neza yabaye aya- ay'umugambwe umwe ariko uravye nk'ubu turiko turavugana ku ku biharuro bimaze kuronka turabona yuko hari imigambwe ishika kuri cumi cumi n'itanu ngaho mu Muyinga yiyamamaje kandi yatoye urumva rero ngaho ntawovuga ngo aya matora ntabwo yoba ya- ya- atagenze neza canke atashakwa na bose kuko urabona ko iyi migambwe yose ishika kuri cumi n'ingaho uretse ko harimwe yagiye iri- iri- iri- iragira inani yose ngaho iri- irimwo ntawovuga rero yuko ayo matora atagenze neza atarateguye neza aho mu ntara ya muyinga hari abarundi bahungiye mu gihugu cya tanzania ubu baragarutse nabo baratora Eh, baratoye nk'uko tuba twagize cya kiganiro ubuhebye ab- abari muri tanzania bose baraje abo tubona bataraza n'abahungiye mu rwanda kuko bavuga ati baratwangira kuza kuko baba batwaye mu makambi ya kure naho abari ngaha hafi muri tanzania baraje baratora kandi ubu ni amahoro n'umutekano nta ngorane n'imwe dufite ngaha mu ntara ya muyinga nk'uko rero namyenda bivuga n'ubuhebye muri make muragira muti ko mwabwira abanyamuyinga bose ko itora ryabaye muri demokarasi no mu bwisanzure mwabyemeza jewe ndabyemeza ijana ku ijana kuko jewe narashoboye gutembera ku mabiro yose ariko hakorera amatora abantu bose abo muri abari mu migambwe bose biyandikishije bose niho bari bari bariko bararaba ingene bigenda mbese nabo muri minibe e- ejo ku mugoroba bari hano i muyinga barahashitse bararaba bashika ku ku kibuga bararaba ingene abanyagihugu bariko baratora neza mu mutekano nta ngere jewe n'ukuri ngaha mu ntara ya muyinga novyemeza yuko amatora yagenze neza cyane nta n'ubusuma nta ni nta n'intambara yigeze nta n'ikintu na kimwe c'iterabwoba kigeze kihaba abenegihugu baraja baratora mu mutekano nta ngere baritahira ndabashimiye cyane buramatari w'intara ya muyinga aline manirabarusha murakoze namwe umugoroba mwiza Etienne mugenzi wacu kandi yavuganye na Augustin Ndereyimana aserukira ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu rigiteka mu ntara ya Cibitoke aratangura yidondora
jewe nitwa ndereyimana augustin mpagarariye rigiteka mu ntara ya cibitoki ndabasuhuje kandi ikaze kuri rya amerika ndereyimana augustin murakomeye ego murakoze namwe hanyuma mwakurikiranye hafi amatora yabaye kuri uyu wa mbere aho mu cibitoke mwabashije kugera ahantu henshi ngo murebe uko byagenze naragiye nko ku mabiri ashika atanu ahantu kuri ishuri ritoyi ry'imugina kuri ekofo ndagenda ahantu bita ku muyange ndagenda kuri koleje muyange ndagenda ahantu bita ku rusagara ndagenda ahantu bita urugajo aho niho- niho nashoboye kugenda mwasanze byifashe bite hariho imi- abantu bwa mbere tushika abantu ntibari bahari tumaze kuhashika haragezeho abaja baraza hariho abantu bari bagejwe kwirukana abandi atari abasoda abo ni bande hakaba hariho n'aba- n'abapolisi bari abasore bata- bambaye impuzu zisanzwe hakaba n'ahari wasanga hari abapolisi n'abasore mugabo bakaba bari kure ngeze kuri ishuri ritoyi ry'imugina ahantu hariyo ekole segondere hariho abantu bari ba- abamandateri politike barasohoka bakaza bakagwaya bagatukana n'abaje gutora hanze ibyo narabibonye hanyuma haheze umwanya birahera barasubira ku- gukora akazi kabo nibyo gushika ku masaha kumi na zibiri hose niho narindi nako ndakurikirana ahantu bita ku muyange kugera aho bas- bagiye gusoma amajwi haca hinjira bari babijejwe twebwe dusubira inyuma Mhm.
ubu rero twari turindiye ko batubwira ibyatowe mu masesi yese narasoma yo kuja kubitora nzobironka ejo ye nta kibazo ariko se dusubiye ku by'ejo aho ndereyimana abantu ba- abantu baje gutora mwabonaga baje gutora bishimye bafite akanyamuneza hariho imigwi ibiri hariho abari banezerewe na hariho abatari banezerewe gusa ubuseruko niho habaye n'abantu hatowe abanyamahanga barashwana abo bantu nakubwira bashwanye uwo mu kubera ko yaje gutora bari baramwangiye kubera ko yari umunyarwanda uwari yamuvuze bacaja kumutuka kugira ngo ngo kubera ngo ko yabivuze none akaba yatoye akoze iki murebye se abaturage baho mwasuye aho mwageze bari ban- bariyandikishije kugira ngo bazatore mukareba n'igitigiri cy'abatoye mubona bimeze bite oya bwa mbere narakurikiranye ubwa mbere baza gut- gutanga rya makariti y'abazotora yego yari yasigaye yari hari hasigaye amakarita menshi ejo naho bari bagiye gutora baragiye gutora mugabo ntibatoye bose abantu batagiye gutora hari abo mwabashije kuvugana ngo bababwire impamvu batagiye gutora ego twaravuganye na benshi hariho abavuga ko impamvu y'uko ijya migambwe bari basanzwe ari abanywanyi bayo itari ya- itari ya- bari bayikuyemwo hanyuma abandi nabo bavuga ati none nubwo du- icyo tujya gutora tujya gutora iki bagaca babona y'uko ata nyungu yo kujya gutora ariko niba mwarakurikiye neza iyo migambwe niyo yikuyemo yego yarikuyemo ubwo abanywanyi nabo urumva barashavye kubona ko ba- abo bari bizeye ko bazotora batarimo hanyuma se mwasesengura murebye uko ibintu byagenze ejo birumvikana amajwi yara- amajwi igitigiri kiratangazwa uyu munsi neza ndavuga ibiharuro by'amajwi yabonetse agaciro muha aya matora y'abashingamateka n'abajyanama karangana iki yego jewe vrema nsanzwe mpagarika agateka kazina muntu jewe nta gaciro ndayaha kubera ko mu iterambere nuko demokarasi bishigijwe n'abantu bose mu gufasha igice kimwe kaba cyo gitahura demokarasi iyo- iyo demokarasi ntibikwiye mu bisanzwe demokarasi nziza niyo itanga inyungu ku bantu bose ndabashimiye cyane eh, mushinga ntahe ndereyimana augustin aho mu ntara y'ibitoke ego namwe murakoze ndabashimiye rwose.
urakoze mugenzi wacu etienne kuri aya makuru wadutororokanije
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu burundi tuze mu rwanda aho metre bernard ntaganda ngo kuri iyi tariki eh, murantunga eh, tuze mu rwanda aho ibihugu vya afurika n'u rwanda rurimwo bisabwa guhuza iterambere ivyo bihugu biriko biragira ibi nibigaragara muri raporo yatangajwe kuri uyu wa kabiri na komisiyo y'ishirahamwe mpuzamakungu onu ku butunzi bwa afurika ni inkuru ya sumta kaboyi kuri uyu wa kabiri tariki ya mirongo itatu kamena ubwo hamurikwaga raporo y'umuryango w'abibumbye ku bukungu bwa afurika mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu hagaragajwe ko ubukungu bwa afurika bushingiye ahanini ku kugemura mu mahanga ibikomoka ku buhinzi no gutanga serivisi minisitiri w'imari n'igenamigambi ambasaderi gatete claver yavuze ko iyi raporo ari umwanya wo kwisuzuma ku bihugu n'imiryango y'uturere itandukanye ngo imenye ahari icyuho bibashe gukosorwa ndetse no kongera imbaraga aho bigenda neza gusa abashakashatsi bo muri komisiyo y'umuryango w'abibumbye ku bukungu bwa afurika bavuga ko iri zamuka ry'ubukungu rigifite imbogamizi kuko ubu bukungu butajyana n'imibereho ya rubanda rugufi porofeseri moshe umwarimu mu bijyanye n'ubukungu muri kaminuza y'i dar es salaam muri tanzania yavuze ko afurika itateza imbere ubukungu bushingiye ku nganda ifite abayobozi bikunda b'abanyagitugu kandi bamunzwe na ruswa minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u rwanda ambasaderi claver gatete we avuga ko leta y'u rwanda iyo igena ubukungu iha agaciro no guteza imbere abaturage bose dukwiriye kureba nanone ko twarushaho kwihuta imizamukire y'ubukungu ariko tukongera tukanareba ese n'ubwo bukungu bugiye hagana he Ah, ni muri ba bandi gusa bameze neza bifasha nangwa ari ni mu abaturage muri rusange icyo rero cyari igitekerezo cyiza ni nabyo nk'u rwanda twakurikizaga ah, tumaze igihe tuganira Ah, ahubwo ni uko tuvuga yuko kiri umwanya wo kugira ngo turebe uko twakongera guteza imbere cyane cyane inganda zikiri inyuma murabizi ko nko mu rwanda inganda ni cumi na gatanu ku ijana by'ubukungu bwose muri muri rusange ahangaha rero niyo mpamvu tugomba kugira icyo dukora kugira ngo inganda zishobore kuba zatera imbere abaturage cyane cyane abatuye icyaro bunga mu byavuzwe n'abashakashatsi ko ubukungu bwo muri ibi bihugu bya afurika byihariwe na bake cyane cyane abo bita abaherwe aba baturage babwiye ijwi rya amerika ko usanga babayeho nabi mu gihe hari abandi bamena ibyo kurya bavuga ko ikiruta ari uko ubukungu bwasaranganywa urakora ugaheruka urugukora amafaranga ukoreye naguhaze ku munsi ni? hari ubukene burenze budarenze rwose kuri rubanda rugufiya nk'ugutega gushakisha nkatwe mbese nk'amafaranga ndashakisha y'umunyeshuri nshakisha mituweli urugo rukabura icyo kurya ariko kandi nanone ubundi urabona ko nubwo tuvuga ngo ubukungu bumeze nabi wese ubona za vewite zitaboneka ahubwo ayo mafaranga niba yamanuwe natwe atugere badukubite ayo mafaranga tugure utumoto twacu twubake n'amazu natwe atugereho ubusumbane bw'abantu hano muri uru rwanda hariho abantu bariho neza cyane hakaba abandi nyine bariho nabi iyi raporo yasohotse igaragaza ko nubwo ubukungu ku mugabane wa afurika buzamuka ngo ibyaro n'abaturage byabyo kuzamuka biracyari kure mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ubukungu bwa afurika bwazamutse ku kigero cya gatatu n'ibice birindwi ku ijana naho mu mwaka wa bibiri na cumi na kane ubukungu buzamuka ku kigero cya gatatu n'ibice icyenda ku ijana akarere u rwanda ruherereyemo afurika y'iburasirazuba ubukungu bwazamutse ku gipimo cya gatanu n'ibice icyenda ku ijana mu gutangaza iyi raporo abashakashatsi muri za kaminuza abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda nabo bari batumiwe ku rwego rwa afurika komisiyo y'umuryango w'abibumbye ku bukungu bwa afurika ifite icyicaro Addis Ababa muri etiyopiya asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ibiganiro twabateguriye eh, muri uyu mwanya bigiye kurangira yamara imbere yuko dusezerana eh, ku biganiro byo mu- ku- muri uyu mwanya tubibutse am- incamake y'amakuru twabashikirije impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi icumi zarahunze uburundi mu mpera zindwi irangiye imbere y'uko leta ya burundi yugara imbibe ku munsi w'imana ah, ku muhingamo imbere y'amatora yo ku munsi wa mbere ku bw'abategetsi ba leta ya burundi imbibe zizokugwa mu kiringo c'amasaha mirongo ine n'umunani impunzi muri iki gihe zitegerezwa gukoresha ibibanza bidasanzwe byo kujabukiramwo imbibe nk'amashamba kugira zive mu burundi ibiro by'ishyirahamwe ryita impunzi hcr mu bihugu bya tanzania u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo vyatangaje ko ibitigiri vy'impunzi zashitse muri ivyo bihugu hagati mu ndwi irangiye vyiyongeye bikomeye mu mpera z'indwi irangiye ibitigiri vy'abashika vyariyongeye abarenga ibihumbi bitandatu barashitse muri tanzania mu gihe abarenga ibihumbi bitatu bashitse mu rwanda mu gihugu cya liberia itorokanirizo ry'amakuru associated press rimenyesha ko kuri wa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari ikiziga cy'umunyaliberia w'imyaka cumi n'indwi basanze yishwe n'ikiza cya ebola uyu akaba ari umuntu wa mbere abonetse inyuma y'aho ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi ritangarije ku genekerezo ry'icenda ukwezi kwa gatanu ko ico kiza cyarangiye Tolbert Nyeswa acegera cy'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Liberia yamenyesheje kuri uyu wa kabiri ko abantu batotega ubwoba n'ivyo amenyesha ko ico kiziga cahambwe kandi ko abajejwe amagara y'abantu batanguye gutohoza abantu uwo muntu yoba yarabonanye nabo igihugu c'ubugiriki gisinzikajwe n'amadeni cashikirije abatanga amadeni b'abanyamahanga imigambi mishasha ku munota wa nyuma uno munsi wa kabiri kugira ico gihugu ntikinanigwe kuriha amadeni yaco mu gihe abategetsi bajejwe ikigega bo mu karere k'iburaya bavuga ko bihweza u- iyo migambi mu nama yihutirwa kuri telefone abategetsi b'ubugiriki bashikirije iyo migambi amasaha make imbere y'uko ikiringo ntarengwa ko co guhabwa ayandi madeni kirangira igihe c'isaha zitandatu zo mw'ijoro mu masaha yo mu bugiriki
umushikirizamanza w'umufaransa avuga ko igitero cyabaye kuri wa gatanu heze ku ihinguriro rya gaze riri mu ntara ya Lyon mu gihugu cy'ubufaransa yacegetse ku mugwi w'iterabwoba w'aba islamiste uwo mushikira- uwo mushikirizamanza francois morin yavuze kuri uyu wa kabiri ko umuntu yikekwa ko ari we yagabye icyo gitero yitwa yasini salhi kandi ko bigaragara ko ari igitero cy'iterabwoba mu gihe imbere yo gutera icyo gitero yacagaguyemwo ibihimba umukoresha wiwe imbere y'uko agaba icyo gitero abantu batanu bavuga ko bishwe abandi mirongo ibiri barakomereka ku mugwa mukuru w'igihugu cya afghanistan kabul no munsi ku wa kabiri igihe umwihevyi yari yateze bomu mu ndo- modoka igira igitero ku modoka z'ishyirahamwe otan amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha mwari kumwe kuri mikro nanje fide niyo ngabo na aloise bigirimana uwashize hamwe ibi biganiro agafata n'amajwi ni fatuma imazi karara mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.